muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika twebwe ku ibara yari yakoze vurema hamwe twamubona nk'abajejwe intaro twomuhana bimwe bivuye ku mutima naho yoboneka atosubira kujamo ayo mabanga kubera kuko ibyo akora atari byiza bidahimbara abanyagihugu yoba ariko atukisha urwego kandi atukisha na leta uwo ni teresiforo nsabye umukuru w'umudugudu wa nyamabere avuga ku muntu uregwa ko yagerageje guhamba abana babiri bakiri bazima baregwa kwiba ibigori iyi nkuru n'izindi zirimo urubanza rwa leopold munyakazi n'ikibazo cy'impunzi turayigarukaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana urakoze edi twohereye muri etiyopiya umushikirizamanza mukuru wa etiyopiya yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko abanyororo amajana atanu na mirongo ibiri n'umunani bari bafunzwe bagirizwa kugumuka biyamiriza leta bashobora kwezwa kandi bakazobohorwa ku munsi wa gatatu mushikirizamanza mukuru wa etiyopiya getacu ambaye yavuze ko abamaze kwagira icaha no gucirwa imanza batari muri urwo rutonde rw'abazorekurwa benshi muri abo banyororo bahagaritswe bagirizwa iterabwoba mu myiyerekano yiyamiriza leta yatanguriye mu ntara ya oromiya mu mpera za bibiri na cumi na gatanu mu nyuma itandukira ibindi bice by'igihugu mu ndwi iheze niho umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya haile mariam de saleng yatangaje ko leta ishobora kurekura igitigiri kanaka c'abanyororo ariko raporo zerekanye ko abafungiwe vya politike baciye basubizwa mu munyororo amashyirahamwe uh, aharanira agateka ka muntu avuga ko abafungiwe vya politike baharugwa ku bihumbi bine bakiri mu mabohero muri ico gihugu ca etiyopiya ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare ba leta ya libiya hamwe n'abayirwanya ku kibuga cy'indege mpuzamakungu kwahitanye mirongo ibiri abandi barenga mirongo itandatu barakomereka ejo ku munsi wa mbere ikibuga cy'indege cy'imitiga itiripoli cyari cyugawe ejo ku wa mbere gushika n'ubu bikaba bitaramenyekana igihe kizosubirira gukora leta ya libiya yemewe n'amakungu ivuga ko muri icyo kibuga cy'indege ariho hari hafungiwe abantu barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu bagirizwa ibyaha bitandukanye leta ivuga ko icyo gitero cyari kigamije kubohoza abakora iterabwoba b'imihari ya leta ya kisilamu na al qaida hamwe n'ab'iyindi mihari bari bahafungiwe nta muhari n'umwe uremanga ko ari wo wagabye icyo gitero eka ni igitigiri cy'abafuye hamwe n'abakomeretse ntabwo kiramenyekana neza leta ya libiya yinjiye mu ruhagarara rwa politike n'ibihe by'ubutunzi bigoye kuva aho muammar kadafi yiciwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abanyamerika kuri uyu wa mbere jo baributse iragi basigiwe na martin luther king jr nk'uko bimenyerewe buri mwaka buri munsi wa mbere ugira gatatu w'ukwezi kwa mbere martin luther king ni umunyamerika w'umwirabure yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatandatu ahowe guharanira agateka k'abirabure baha muri leta z'ubumwe za amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yahimbarije uwo munsi muri leta ya florida yavuze ko indoto za martin luther king ari indoto z'abanyamerika bose babiri mu bana basizwe na martin luther king baraneguye trump ku majambo yavuze mu ndwi iheze ko abimukira bamuka muri haiti el salvador hamwe na afurika bava mu bihugu by'amazirantoki kuva aho avuga ayo majambo perezida trump abandanya yagirizwa ko ari umunyamacakubiri y'urukoba ariko we akaguma abihakana kuri iyo nkuru nyene kandi afurika y'epfo yabaye ikindi gihugu kigiye ku rutonde rw'ibimaze guhamagara mu nama ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika kugira yisigure kuri ayo majambo mabi bavuga ko yashikirijwe na perezida Trump amajambo ateye isoni nk'uko duhejeje kubivuga abimukira bashika kuri batandatu baratowe ibiziga ku nkengera z'amazinga uh, Carnari ni muri Espagne ibyo byatangajwe n'igipolisi ca Espagne jo ku musi wa mbere ibiziga bitanu vyatowe mu bwato ku musenyi wahitwa Costa Teguise ikibanza gihurumbirwa n'abamukerarugendo wundi umwe yatowe n'igipolisi gicungera inkengera z'amazi akaba yaciye afa umwanya ukurikira abimukira cumi n'umunani bivugwa ko ari bo bari muri ubwo bwato barashoboye gushika ku musenyi abimukira cumi n'umunani bivugwa ko nabo bari muri ubwo bwato murambabarira barashoboye gushika ku musenyi ari bazima mu nyuma batorwa n'igipolisi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oyiyeme ryasohoye raporo ivuga ko impunzi n'abimukira bashika ku ijana na mirongo irindwi na batandatu aribo bafuye mu minsi ya mbere y'uku kwezi kwa cumi uku kwezi kwa mbere murambabarira dutanguye abiyahuzi babiri baraturikije bombe zibiri ku murwa mukuru wa irake jo ku munsi wa mbere zihitana abashika mirongo itatu n'umwe abandi batari bake barakomereka Ivyo bitero vyabereye Tairane Square ni mu masanganzira hagati mu gisagara ca Bagdad mu masaha y'uruja n'uruza rwinshi rw'abantu abantu 90 bakomeretse batatu muri bo bararemvye nkuko bishikirizwa na Dr Saif Abader umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu ca Iraq
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na aloise bigirimana amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu burundi aho abana babiri bacukuriwe ibinogo byo kubahambamo ari bazima abo bana nabo mu ntara ya bubanza komine ya mpanda bashinjwaga kwiba ibigori ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse none yari yabahanze amaguru w'umugenda aho usanga bari bacimba yarabaryamice acafurira kugera urumva yabafuriye uruhande aba ni abanyagihugu bo mu gashimbiri nyamabere bariko barerekana ahimbwa ibinogo vyahambwemwo abana babiri b'abahungu biga mu mwaka wa mbere mu mashuri mato mato hari mu masaha yo ku mugoroba kuri w'imana ivyo binogo vyari bifuriye yamara akavuga shasha niho kerekana aho vyari biherereye mu kigo c'urugo rw'abahamvye imana yarakinze abo bana bacitse kw'icumu umwe muri bo yitwa egide bigira imana turi kumwe mwari ngaho abaca baradukubita ngaho baca bagenda kutwimbira ikintu noga inyuma ngo baduhambe ni nyandwi nyine yafashe aratwimbira ikinogo nyandwi nyine niwe yaciye anshindagira nanjye naciye numva mu maguru hashindagira yari yambashatse aradukubita ku maguru yakuboshe niki ni hamwe n'umusegatera abo bana bari munsi y'imyaka cumi umwe yarafuriwe gushika mu ikiriza uwundi nawe gushika mu izosi abanyagihugu bo mu icungaro y'aho hahambwe abo bana batumenyesheje ko abo bana batabawe n'umuntu ariko yarengana munsi y'urugo y'aho bari bahambwe hanyuma yumva amaborogo niko gucaza kubakuraho abo banyagihugu nyene babandanya bavuga yuko uyu yabatabaye asanzwe warongoye umuryango utabara imbabare croix rouge muri ako gacimbiri ubusuma bw'ibigori mu mirima nibwo bwakweze ivyo bihano mwari mwiza ibigori eh mwivye bingana byari bikeye nabyo twaharuye byarashika cumi Mm, ni goti y'uwo undi mwana yavuze tubishiremo twaciye tugenda kubishora mwabishoya ngaha amajana atanu narishonje twaciye tugenda kurya mu iresitora ntitwashoboye kuronka abavyeyi b'abo bana kugira bagire ico babivuze ko uyu yagirizwa guhamba abo bana wewe yitwa nyandwi elias kiretse ko hari nyene kwibwa asanzwe afise amabanga ajejwe muri ako gacimbiri aho twaganiriye babazwa n'uko ariwe yubahutse guhamba abo bana babona ahari amatati ntibahaza birababaje kubona umwana yahanyiye ikigori ari we baza gufata ngo bahambe umvize mbonye kwezi tumariye iki kigori bamuhambe umugabo usheshe amaraso ntacyo bamuvugisha none uyu muntu nyanzwi ajejwe iki ngo ni umukuru w'imbonerakure uvuga ngo canke n'ivyuzi nibyo nzi nyandwi ni umukuru w'imbonerakure we yari kuza kubangurukanya ari gutunganyiza abantu mu mutekano atenze gukora ico caha nk'ico yari gutuma arihisha ako arinda gukora amaraso nkayo rega no gu- n'ugupfa nk'uko guha Ntabwo umuntu gufata abona.
abana ati imba imba mwigere agashira abana bakagerwa ngaha ntuzi yuko n'umuntu mu guhema Bagapfurira.
ahema ashe- mu nda ariyo nayo nyene igira abana bakanigwa bagasubira n'umubabaro n'umubabaro hakurya icumi dufise w'abavyeyi twe tuko turavyara mbe bobo ko babafise nitwabafatira mu makosa twoca tubagira nk'uko twamurondeye uyu nyandwi Elias ariko ntitwashoboye kumuronka hari inkuru zivuga ko yaciye ahunga kugira ngo ntafatwe n'abajeje umutekano kukaba nkako mu ijoro ryakeye abajeje umutekano nk'uko abanyagihugu bayibonye babitwiganiye baraje kumurondera iwe baramubura hagati aho uwurongoye agacimbira nyamabere yashikirije ko umwe mu bavyeyi b'abo bana ariko aronderwa ku mvo z'amatohoza kuko ari we yoba yaratanze uruhusha rwo kubahamba uwo mukuru w'agacimbiri ashikiriza ko uyu mukuru w'imbonerakure yabahanvye akwiye kubogozwa mu mabanga savyimana telesfor twebwe ku ibara yari yakoze vrema hamwe twamubona nk'abajejwe intaro twomuhana bimwe bivuye ku mutima naho yoboneka atosubira kuja muri ayo mabanga kubera kuko ivyo akora atari vyiza bidahimbara abanyagihugu yoba ariko atukisha urwego kandi atukisha na leta ku bwanje nibaza ko hoje umuntu adatwaza igikenye kandi adatwaza umukazo abo bana bahambwe bagize kabiri inyuma y'abandi bana babiri bo mu ntara ya gitega umwaka uheze baciwe ibikonjo bahogwa kwiba mu mirima abahamye hagati y'akazina muntu bariyamiriza be n'ivyo bihano bita indenzarugero christine ntahe ni umumenyeshamakuru w'umukukuru uko yamenyekanye cane mu biganiro vy'abana ubu nawe akaba afasha ku giti co bana mw'ibarabara twamwakuye kw'itelefone abuvyeyi nimba nabi cane kubera yuko abo bana baba bivye ivyo bigori ntibaba bakwiye guhabwa igihano nk'ico umwana si uwumwe umwana ni uw'igihugu cozira kikagirizwa rero yuko abana agateka kabo ka- gahohoterwa gasaba cane yuko ababijejwe bose bokora kugira ngo agateka k'umwana kubahiriza twese abavyeyi twese tugere hasi twanke yuko ivyo bintu bibandanye muri komine mpanda mu ntara ya bubanza fidelite ishatse ijwi rya amerika mu rwanda urukiko rukuru rwatangiye kumva ubujurire bwa bwana leopold munyakazi ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu uregwa arasaba kurenganurwa kuko inkiko za mbere zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko ataburanye ubushinjacyaha bwo buravuga ko ari we wiyimye uburenganzira bwe ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda bwana leopold munyakazi yageze mu rukiko ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'amataratara mu maso yari yunganiwe mu mategeko na metre denis micombero iburanisha ry'umunsi wose ryiganjemo amagambo akomeye ku ruhande rw'uregwa kandi yakunze gukurura ibitwenge bya hato na hato mu rukiko bwana munyakazi yatangiranye icyafatwa nk'ijambo ry'ibanze ku rukiko byari mu ndamukanyo n'amashimwe ati mbanje kubasuhuza mwese mu izina ry'umukiza n'umwami wacu yezu kristu ati nashimye uru rwego uko rwanyakiriye nasanze rubereranye na repubulika nta kumpahamura mwampaye ubwisanzure mbashimira ko mwamvanyeho inzitizi ikomeye yo kutagira umwunganizi bitandukanye n'ahandi n'abanje bwana antoine muhimu ukuriye iburanisha yamwibukije ko ari inshingano z'urukiko bityo bitari ngombwa kurushimira munyakazi yagize akanguramwa gakomeye kuri bwana teogene rwabahiza akimara kumva ko ahagarariye ubushinjacyaha kuko ngo izina rye hari ukuntu arizi urukiko rwamubwiye ko ibyo ntacyo bivuze cyangombwa ari uko ahagarariye ubushinjacyaha yasobanuye umurundo w'inzitizi z'urubanza rwe kuva yagera muri amerika mbere yo kumwirukana kugeza n'ubu afungiwe mu rwanda yabwiye urukiko rukuru ko urukiko rw'ibanze rwa nyandungu mu mujyi wa kigali rwamuburanishije atunganiwe rutabifitiye ububasha ndetse n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye i nyarugenge amuha iminota ibiri yo kwisobanura mu bujurire yasabye urukiko gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha asaba kandi ko amagambo akoreshwa uko ari mu kinyarwanda yavuze ko yitabaje urukiko rukuru arurengera kandi ko atajuriye kuko ku bwe asanga yarambuwe uburenganzira bwo kwiregura byemewe n'amategeko urukiko rwamubwiye ko ruri mu mategeko rutari mu isesengura ry'amagambo bwana munyakazi asubiza ko mu mategeko yanditse mu magambo yavuze ko nta muntu n'umwe wateze amatwi ubwiregure bwe kandi ko nta nyandiko mvugo iyo ari yo yose y'urubanza yaburanye n'uwo ari we wese mu rukiko rwisumbuye rwa muhanga umucamanza byagezeho biramushobera mubaza niba ibyo arimo ari ubujure cyangwa se ari ijambo ry'ibanze maze uregwa avuga ko atagomba kuvuga icyo runaka ashaka ko amubwira yavuze ko ari cyo yise ijambo yageneye inteko iburanisha umucamanza amuburiye ko ingaruka zavuka mu myitwarire ye yazazirengera kuko mu rukiko nta mikino munyakazi yavuze ko atakina mu rukiko kandi ko atakwirengagiza icyubahiro arugomba yakomeje agaragaza inzitizi zikomeye muri uru rubanza asaba ko zigomba kubanza kuva mu nzira aravuga ko yasabye ko yaburaniraho bikekwa ko yakoreye icyaha umucamanza arabyanga yavuze ko yafunzwe imyaka ine mu rwanda kuva mirongo cyenda na gatanu mirongo cyenda n'icyenda z'urubusa ubushinjacyaha bufata umwanzuro wo kutamukurikirana nyuma yo kubona ko nta byaha bimuhama yeretse urukiko zimwe mu nyandiko zimugaragaza nk'indakemwa bityo ko kugeza ubu ibirego bimuhamye ibyaha bivuguruzanya munyakazi arasaba kubona ibyemezo by'inkiko gacaca za kayenzi akomoka kuko avuga ko ntacyo zigeze zimuvugaho nk'umuntu uregwa ibyaha bya jenoside yasabye kandi ibyemezo bya gacaca za nyarugenge naho yari atuye avuga ko yakunze no kwitabira inteko zazo ariko ntacyo zamuvuzeho yikomye bikomeye inyandiko n'ibiganiro byamuvuzweho ku bitangazamakuru by'igihugu na bimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta ko biri mu byatumye ari mu kaga metere denis combera umwunganira yabwiye urukiko ko hari sedi bikubiyeho ikiganiro munyakazi yavuze cyabaye intandaro yo guhamya icyaha cyo gupfobya jenoside ubushinjacyaha butagaragaza nawe yavuze ko izo nyandiko za gacaca zihatse ibimenyetso simusiga bigaragaza ko uregwa yarenganye ubushinjacyaha bwavuze ko byinshi mu byo munyakazi avuga bidahura n'urubanza cyane ko ngo yaburanaga avuga ko inkiko z'u rwanda zidafite ububasha bwo kumuburanisha kuko uwo munyakazi yarafunzwe akarekurwa agasohoka mu gihugu mu buryo buzwi nta cyaha kimuhamya umushinjacyaha yagize ati birashoboka ko ibimenyetso bitaba byuzuye ariko ntibikuraho ko haboneka ibimenyetso bishya ku byaha bidasaza nka jenoside yavuze ko ibyo bamukurikiranyeho nta sano na rito bifitanye n'ibyo yaregwaga mbere yo kujya muri amerika umushinjacyaha yavuze ko urukiko rwisumbuye rwa muhanga rutirengagije uburenganzira bw'urerwa ahubwo ariwe wabwiyimye yanga kuburana yavuze ko sedimu uhamya icyaha cyo gupfobya jenoside yayisobanuyeho anayemera ku nyandiko za gacaca umushinjacyaha yavuze ko naho bazikoresheje nk'ibimenyetso naho ku kuburegwa yaraburanye atunganiwe ku rwego rw'ifunga n'ifungurwa byo ngo ntiyumvikanye n'umwunganizi kandi ntiyagaragaraga nk'umuntu utishoboye munyakazi yavuze ko yagize impungenge agishororwa bwa kabiri mu manza ati nagize impungenge kuva rugikubita ni ikirego cy'igitekinikano gishingiye ku binyoma n'imvugo yarakaje umucamanza maze amwihaniza ko agomba koroshya imvugo kuko nta ntambara ihari yamubwiye ko nakomeza gutyo urubanza ruzafata undi murongo munyakazi nawe ati amagambo agomba gukoreshwa uko ari si twe twayahimbye ugira ubwoba bw'amagambo aba afite icyo yikeka urukiko rwamubajije impamvu umucamanza wa muhanga yamuhannye ataburanye uregwa yasobanuye ko akimugezaho inzitizi ntazisuzume yamusabye uruhusa rwo kuva mu rubanza undi akomeza urubanza muhana adahari munyakazi arasanga kuba ubushinjacyaha bwarirengagije ibimenyetso bwahereyeho bumufunga muri mirongo cyenda na gatanu bisa n'icyo yise gushaka gusisibiranya aravuga ko afite abatangabuhamya basaga mirongo itanu bagombye kuba bamushinjura umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo kuri izi nzitizi ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi kwa mbere bwana leopold munyakazi yirukanywe muri amerika muri leta ya alabama mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yari umwarimu muri kaminuza mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi inkiko z'u rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu ibyaha byose yita ko ari ibicurano eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tugume mu rwanda leta iravuga ko igiye gushakira impunzi imishinga izazifasha kwirwanaho mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa rigera kuri makumyabiri na gatanu ku ijana ryagenerwaga impunzi z'abanyamahanga zahungiye mu rwanda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboye guhera muri uku kwezi kwa mbere k'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani imfashanyo yahabwaga impunzi zahungiye mu rwanda yagabanutseho makumyabiri na gatanu ku ijana nk'uko biherutse gutangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam impunzi zari zisanzwe zihabwa amafaranga ibihumbi birindwi magana atandatu buri kwezi ubu guhera muri uku kwezi kwa mbere zizajya zihabwa amafaranga ibihumbi bitanu magana arindwi ni ukuvuga amafaranga ijana na mirongo icyenda ku munsi gahunda yo guha impunzi ibatunga bibazwa mu mafaranga yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane buri muntu ahabwa amafaranga magana abiri mirongo inani n'atatu ku munsi mu gihe ubu impunzi zizajya zihabwa amafaranga ibihumbi bitanu magana arindwi ku kwezi ni ukuvuga angana n'amafaranga ijana na mirongo icyenda ku munsi ahwanye na zeru n'ibice bibiri by'idolari y'amerika impunzi yavuganye n'ijwi rya amerika iba mu nkambi ya gihembe itashatse ko amazina ye ashyirwa hanze yerekanye ko ubuzima bagiye kwinjiramo buzabagora cyane ndetse ko hashobora kuzaboneka abatari bake bazicwa n'inzara iyi mpunzi yankoreye imibare igaragaza uburyo ayo mafaranga adashobora gutunga umuntu yambwiye ko ufite umuryango w'abantu icumi azajya ahabwa amafaranga ibihumbi mirongo itanu na birindwi ku kwezi ni ukuvuga amafaranga igihumbi magana cyenda ku munsi uyu mukuru w'umuryango avuga ko ayo ashobora kugura ibiro bibiri by'umuceri gusa uwo muryango ushobora kurya nk'ifunguro rimwe rya saa sita kandi naryo ridafite uburisho yagaragaje ko aya mafaranga igihumbi magana cyenda atagurwamo byibuze n'ifunguro rimwe rya saa sita ryuzuye ngo wenda habure iry'umugoroba leta y'u rwanda ivuga ko nayo isanga harabayeho igabanuka ry'ibiribwa ariyo mpamvu yatangiye umugambi mugari wo kwigisha impunzi imishinga yazazifasha kunganira ifunguro bahabwa minisitiri ushinzwe impunzi mu rwanda doboneri jeanne d'arc yabibwira dijwi rya amerika birumvikana impinduka zose ziravuna ariko twizera ko aribwo buryo twebwe nka guverinoma twahisemo bwo kubashakira ibisubizo birambye byo kwibeshaho kuko ubusanzwe nk'uko mubizi impunzi ziba mu bihugu bini- bifite ubutaka bugari hari n'aho babaha amashyamba imirima yo guhinga twebwe rero i- i- mu bisubizo dufite icyo ntabwo tugifite kuko ubutaka bw'u rwanda si bunini cyane ku buryo babona aho bahinga ariko n'ubundi ababashije kwishyira hamwe babasha hari n'abakora ubuhinzi buciriritse nko bagahabwa nk'igishanga bagafatanya n'abaturage ku buryo babasha kubona umusaruro uvuye muri ubwo buhinzi I- icyo leta rero y'u rwanda yashyize imbere ni ugufata kubigisha iyo myuga nk'uko n'ubundi ari gahunda muri iki gihe yo kwigisha ubumenyingiro aho abantu ba- bigishwa nyine ibibafasha gukora vuba vuba bagahamba imirimo vuba vuba kandi koko bikabagirira umumaro tubona rero ko rwose ari igisubizo cyiza ku mpunzi ziri mu rwanda leta yavuze ko yatangiye guha impunzi ziba mu mijyi ubwishingizi mu kwivuza kuvanga abana b'abanyarwanda n'ab'impunzi bakigira hamwe leta igasanga ibi bizafasha impunzi mu mibereho yazo ya buri munsi hcr na pamu nabo bakomeje gutakambira abaterankunga ngo barebe uburyo bakongera inkunga batanga ku mpunzi zahungiye mu rwanda kuko itanga ubu idashobora gutunga izo mpunzi impunzi zifite ibibazo byihariye nk'abana bari munsi y'imyaka itanu abanyeshuri abagore bonsa n'abatwite abafite ubwandu bwa virusi itera sida n'abarwaye igituntu nibo bonyine bakomeza guhabwa inkunga uko yagenwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam pam ivuga ko igendeye ku nkunga ihabwa n'abafatanyabikorwa ikeneye nibura miliyoni ebyiri n'igice z'amadolari buri kwezi kugira ngo ibashe gutanga inkunga y'ibiribwa cyangwa amafaranga ku mpunzi ziri mu rwanda kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi hcr yabonye cumi n'icyenda ku ijana by'inkunga yose hamwe yari ikeneye ingana na miliyoni makumyabiri n'ibice bitatu y'amadolari muri miliyoni ijana n'enye n'ibice bitanu mu madolari yari akenewe leta y'u rwanda ivuga ko icumbikiye impunzi zigera ku bihumbi ijana na mirongo irindwi ziganjemo iz'abanyekongo ndetse n'izaturutse mu gihugu cy'i burundi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tunyarukire mu burundi nanone abagize amatsinda yo gutegura amatora ya kamarampaka ku itegeko nshinga mu ntara ya kirundo baraye barahijwe mu ihuriro amizero y'abarundi ntibakiriye neza uburyo umuyoboke wabo yakuwe muri ayo matsinda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze mu ntara ya kirundo ukuboko kw'ibubamfu gufashe amabendera abiri iry'ubumwe n'iry'igihugu ukundi kumanitse hejuru abatowe gutunganya amatora yo kwemeza canke guhakana integuro y'ibwirizwa shingiro barahiye imbere y'abagize umugwi nk'uwo ku rwego rw'intara ya kirundo kuri uyu wa mbere imbere yo kurahira urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara yabanje kubamenyesha igikorwa kibarindiriye Pascal Manariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya ayo matora mu ntara ya Kirundo yababwiye imyifato itegerezwa kuzobaranga acagira ko anabagabisha twagira tubasabe ko mwebwe mugiye kurahira mu kanya musabwe gukorera hamwe mugire urunani rw'intamenwa atari uko bizobaruhisha cyane umunsi wakoze ibikorwa bya sesi ku mutaga mu ijoro ugaca uja gukora ibizobihungabanya uzofatwa kandi uzohanwa kuko iki gikorwa si igikorwa cya seni si cya sepi si cya sesi ni igikorwa cy'igihugu yisunze ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro rihasanzwe buramatari w'intara ya Kirundo Mary Kiyoro Nankwa we yasavye ababona ko batazobishobora gukinjura kare amabanga yari mugiyemo arahambaye cyane muribuka kuva kera hari n'abashika imbere ya rutari ari nka indagano bagiye kugira zaba iz'ubugeni n'ibindi akavuga ati mbere ndabihevye ndisubiriye inyuma ibyo byarabaye mwe mwatowe mwizigiwe wo kumva yuko nk'izi ngingo nsomye iyo havahemuka reka mbere no munsi ashobora kuvuga ati genda bangiriye biba ari byiza cyane uba werekanye ya ngingo ya mirongo itandatu na gatanu nabasomera utegereza kubahiriza amategeko y'igihugu imigambwe nka yose irashima uko iyo migwi yubatse mukerereza Octavie arongoye umugambwe Paripea Agakiza mu ntara ya Kirundo turayishimira rwose kuko ni bamwe bamwe ni twebwe twabitoreye twabaravye ubukerebutsi ubwitonzi n'ubwenge no kuzorangurana ishaka ibikorwa biyemeje umugwi ujejwe amatora mu ntara sepi ntako utakoze kugira ngo ukore ibisabwa n'amategeko waragerageje twe tubona bose baserukiwe muri FNL naho nyene barashima Abdul Karim Mashaka rongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo abona ko abanyamigambwe botandukanya ayo matora n'amatora yo guhiganirwa ibiti vya politiki n'amatora ahanini ya twebwe abanyamigambwe ego turashobora kuvuga ko tu- tuhafisemo uruhara runini ariko dutahure ko ari amatora yo guhakana no kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro aha rero twebwe icyo twiteze ni uko aba bantu ntabategerezwa kubogamira kuko nta munyamigambwe azoba yabatumye ati genda nkumbure muko mundonderera amajwi bako barondera ingene abenegihugu bogaragaza ko bemeye canke bahakanye ku bijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo bo ntaco bashima kuvuga mu runani amizero y'abarundi bo bafise akangonongono Oscar Nizigimana arongoye ubwo runani mu ntara ya Kirundo aratubwira ico batashima Eh, twe turi mu migambwe canke inani ziri mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine ariko eh, ikintu cadutangaje ni uko aho dusanzwe eh, tujana gu- mu nama mpanuzo z'ijambo z'amakomine wasanga baronka n'imibereho umuntu umwe mu- muri komine uvuga nk'umugambi uri ku butegetsi waronka umwe umwe kw'ikomine ariko twebwe eh, twasanze ba- baduhaye babiri na na babiri baduhaye umwe acara kugwa ku buryo bwadutangaje na twebwe tutashoboye gutegera ibyo ari byo kuko ntiyigeze isubirizwa n'uwo badusabye twagiye kubimenyeshwa mbere dutevye ikete tuza kurironka dutevye agira ko anashikiriza nuko babona vyari kugenda abajejwe intwara so bari kuca batanga umusubirira yari gusubizwa n'uwundi w'iwacu kuko abo bari basangije ubwoko n'igitsina bari bahari ariko baca bamusubiriza n'utari w'iwacu kandi badasangije n'igitsina yari umugabo aca asubirizwa n'umukenyezi Pascal Manariyo aramutswa umugwi ujejwe gutegura amatora y'akamarampaka mu ntara ya Kirundo arabeshuza ivyo umugwi arongoye wagirizwa kubwiwe uwo yakuwemwo kuko yaranzwe n'umutima wo kudakunda igihugu mu guta akazi igihugu camujeje akagirizwa no kudakunda akazi ikindi catumye akugwamwo nk'uko Manariyo abandanya bisigura nuko aho yatanzwe gukorera muri komine ya Vumbi atari haba ndetse agasigura ko atazwi no mu ntwaro gushika kuri nyumba kumi uramutswa umugwi ujejwe gutunganya amatora yo guhitamwo ego na oya ku nteguro y'ibwirizwa shingiro asigura ko babuze uwo bamusubiriza kuko urutonde rwatanzwe n'amizero y'abarundi atamututsi wundi yariko kugira amusubirire mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ku munsi wa mbere w'indwi igira gatatu mu kwezi kwa mbere buri mwaka abanyamerika bibuka umuhisi reverend dr martin luther king dr king yari umukristo w'umubaptiste wo muri leta ya alabama yari umuyobozi w'imigambi yo guharanira agateka ka muntu n'ihinduka ry'ubuzima bw'abanyagihugu biciye mu nzira z'amahoro ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa mbere yari kuba kwije imyaka mirongo itandatu n'itandatu dr king yabona ko ihinduka ry'ibintu bidapfa kuza uko ariko ko biva mu bikorwa nta kigoro ka misi yose dr king yatunganije imyiyerekano itandukanye harimwo uburyo butandukanye bwo kwiyamiriza ikintu kitagenda neza kugarariza biciye mu kwicara ahantu ikiringo kirekire ingendo z'amahoro n'ibindi dr king yarigeze kuvuga ati umuntu wese arenga ku mategeko umutima wiwe umubwiye ko ari amategeko y'akarenganyo akemera ibihano biva ku kurenga ayo mategeko kugira abashe gukangurira abandi kuri ako karenganyo aba ahubwo mu by'ukuri akurikije amategeko ku rwego rwa mbere rukomeye ku bw'ivyo rero abaharanira ineza y'abandi rimwe na rimwe ku bushake bwabo ariko kandi mu mahoro n'ubwitonzi bararenga ku mategeko agamije kubiba amacakubiri hagati y'abazungu n'abatari abazungu igihe cyarageze aho umupfasoni yitwa rosa park yarenga ku mategeko mu ntara ya montgomery aho nyene muri leta ya alabama aho yanka kubisa umuzungu ngo yicare mu kibanza c'imbere y'umuduga wunguruza abantu yaciye ashigwa mu munyororo Dr King yari afise imyaka mirongo itatu n'icyenda igihe yagandagurwa yishwe ku itariki zine z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani arashwe urusase yamara ivyo yaranguye bibandanya kwibukwa kugeza uyu munsi igihe carageze amategeko yose y'amacakubiri arakugwaho ugukumira bigirwa icaha gihanwa n'amategeko ubuzima umuntu amara abayeho neza nico gikuru kurusha ikiringo cabwo
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejweho na aloise bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.